imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti turi kumwe muri aka kanya muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro ibiganiro byacu birabandanya twumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri dusamiranye i washington dc nkaba ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
akarere n'akarero keza bushinwa buje gutanga bica byereka amakungu y'uko Burundi ari igihugu gifise inshuti gifise abagenzi
uyu ni jean claude karegwa umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku rugendo rw'icegera cy'umukuru w'igihugu cy'ubushinwa muri icyo gihugu nyine cy'u Burundi ni mu kanya rero mugume ku maradiyo yanyu turabashikiriza n'ibijyanye n'ubuserukiro ubumwe bwa buraya mu burundi avuga ko umutekano utifashe neza ayo yose n'ayandi makuru ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika duheje kubabwira yuko icegera cy'umukuru w'igihugu w'ubushinwa yitezwe mu burundi muri aka kanya tukaba turi kumwe na mugenzi wacu eroge wiri kaneza ari ku kibuga cy'indege i bujumbura eroge muratwumva
yego ndakumva aloyize hanyuma mbwira abatwumviriza nabo ndakumenyeshe yuko tutokuvuga yuko li yauncaho akirindiriwe ahubwo ahegeje gushyira ku kibuga cy'indege cya bujumbura ubu nyine tuvugana niho akinjira mu bwicaro bw'iteka bw'abashyitsi navuga b'imena baba bagenda igihugu cy'u Burundi egome urabye ukuntu byifasha ku kibuga cy'indege abategetsi baje kumwakira bakomakomeye n'abahe
abategetsi b'igihugu bamwakiriye nohera ku kigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu gasonsi ndimwo harimo umushikiranganji w'imigenderanire y'ubundi n'andi makungu abemenya mitwe harimo abashikiranganji ba leta y'uburundi harimo n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta philippe nzobonariba umukuru w'igisagara cya bujumbura n'abandi bategetsi b'igihugu hamwe rero n'abashinwa ubona isinzi bari baje kumutegera ni ukuvuga yagiriwe ibirori bihabwa abubahwa bari novuga bafite igiti nk'iciwe hari abasirikare bagize defile hari imigwi ndakaranga y'uburundi harimo ingoma ubona ko bari bamwiteguriye cyane kandi nubwo umukuru w'igihugu we nyine ataje ubwiwe twabonye ko abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu abatari bake bari hano kugira ngo bamwakire reka mbere n'ujejwe protokole kwa perezida nkurunziza yari aha kugira ngo yakire uwo mushyitsi w'iteka ubonye abantu bahari ndetse n'abandi banyagihugu kumbure baba bahari ubona bakeye gute mu maso
abantu bose twese hamwe twari turindiranye igishyika icagera cya mbere icegera cy'umukuru w'igihugu cy'ubushinwa kuko byari bibiri iminsi bivugwa kandi uravye n'ingene abantu bari baririndiriye no hanze y'ikibuga cy'indege cya bujumbura ni ukubwira ko hari abantu kuva nkiza ngaha mu masaa cyenda n'inusu bari bamaze kuza kugira ngo bamutegere ni ukuvuga ko no ku mabarabara hari abantu bamurindiriye kugira ngo bamwereke ikazi ry'i burundi ego gushika ubu rero ntacu arashikiriza
gushika ubu ntacyo arashikiriza ariko uko bimeze twamaze kumenya bikeya nuko azobonana n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu azobonana n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu azobonana n'umukuru w'igihugu bwiwe agendere bimwe mu bikorwa ubushinwa busanzwe bufasha uburundi harimwo nk'ishure riri muri zone ya gihosha mu buraruko bwa bujumbura ni imwe muri izo tumaze kumenya urakoze urabandanya udukurikiranira hafi iyo nkuru tukivuga kuri uru rugendo nyine umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karerwa ashikiriza ko anezererwa n'urugendo rw'icegera cya mbere rw'icegera cy'umukuru w'igihugu cy'ubushinwa murambarira akavuga yuko ashimiye imigenderanire y'uburundi n'ubushinwa ukuntu yifashe neza ni mu kiganiro jean claude kabengera asanzwe ariko yimenyereza ku ijwi rya amerika ahegeje kugirana nawe tumutega amatwi
aje mu burundi mu gihe hari ibihugu bimwe bimwe byateye akagere uburundi nka bya bihugu by'i buraya bivuga yuko bihagaritse gufashanya n'uburundi kubera imvoyi izi cyangwa ziriya akarero n'akarero keza bushinwa buje gutanga bica byereka amakungu y'uko uburundi ari igihugu gifite inshuti gifite abagenzi ari nyabagendwa hanyuma kandi igihugu cy'ubushinwa n'igihugu gifite ijwi rishika kure cyane iyo urose umugenzi nk'uwo avuga ku isi yose bakamwumviriza araheza kumbure agafasha kumva abantu bakunda kwica amatwi cyangwa batumva reka tuganire gatoya ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye wakunze kugarukaho cyane kubiri kubera mu burundi utekereza ko kuza k'uyu mutegetsi w'ubushinwa hari icyo bishobora kugarura ku cyizere uburundi bufite kuri ejo hazaza n'ibyo bibazo murimo ubwa mbere ndakubwiye yuko icyo gihugu cy'ubushinwa mbere n'ibindi bihugu bitari bike ari byagumye inyuma y'uburundi byagumye bifasha amakungu gutegera bakabasigurira neza ko ibivugwa ku burundi byinshi ari ibinyoma uko agateka ka zina muntu wumva leta y'uburundi ni umubyeyi w'abarundi leta y'uburundi si yo ihungabanya agateka ka zina muntu nyabuna n'abagombye gushyikira ubutegetsi baciye mu nzira hafi bagombye kuvuguruza abenegihugu batoye mu matora ya demokarasi bakagomba gutembagaza ubutegetsi abo rero bamaze kubona bataye kuba amazi bafashe inzira zo kubandanya bahungabanya agateka ka zina muntu rimwe na rimwe bakica abantu mbere bakabikora muri by'agahomerabunwa hari nabo baturiye ibyo rero ibihugu nk'ubushinwa byagumye hafi ubundi bikumbiriza barabizi barabizi yuko agateka ka zina muntu kadahungabanywa na leta y'uburundi ahubwo gahungabanywa n'abo bantu bagomba gushyikira inyungu zabo baciye mu nzira novuga ko zidashika waha ijanisha ringana iki ibiganiro by'uyu munsi icyo biza kwibandaho hagati ya politike ndetse n'ubukungu ku burundi nibaza hagati y'uburundi n'ubushinwa ubwa mbere hoho hari imigambi myinshi bariko barafasha mu kubaka ikirimba cya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu hari n'ibyo bamaze guheraheza nko kubaka nk'inyubakwa ikoreramo ubushikiranganji bw'ubutunzi n'igihe cya leta igihugu cy'uburundi si igihugu gifashwa kirafashanya gifite icyo gitanga kikagira n'icyo gisaba amakungu yose yari akwiye rero ibyo kubifatiraho mu bya politike naho abanyaburaya n'abanyamerika bafite ibyo basaba ubushinwa nabwo rero bushobora gukoresha izo nguvu zabwo kugira ngo buvugire ibihugu cyane birenganywa nk'uburundi uko uburundi ibibazo bwagiye buragira cyane cyane mu gufatirwa ibihano by'akarenganyo ni iki mwumva umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza ashobora kubwira umukuru w'igihugu wungirije w'ubushinwa mu gihe babonana mugabe cya mbere coco ntihekeranye ko azomushimira ukuntu igihugu cy'ubushinwa cyane hafi y'uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza uno munsi bataravye abatwara uburundi abo ari bo ni ukumushimira kandi ko igihugu cy'ubushinwa kidakunda kwivanga mu bibazo biracemera ubwigenge bw'ibindi bihugu badakunda kuvuga ngo mutagize ibi natwe ntitugire ibi kuko yanyu ndamuvana yayikira mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke iyo nyifato y'ubushinwa rero umukuru w'igihugu cy'uburundi ngiyoreka kuyishima hanyuma musabe kandi ko bobandanya bafashanya n'uburundi bakabandanya kandi babera ijwi uburundi no mu makungu reka ngushimire cyane bwana jean claude kuri uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika nanjye ndabashimiye cyane mu by'umunsi mwiza barakoze barakoze mu mugenzi wacu claude kabengera ku burundi kandi userukira ubumwe bwa buraya mu burundi wolfram vetter amenyesha ko ubwigenge bwa kiremwa muntu mu burundi butubahirijwe kandi ko n'umutekano udashemeye ariko mushiranganji w'uburundi n'ayandi makungu areme nyamitwe akaba abibeshuza kuri wa kabiri mu ijoro aho ubumwe bwa buraya bwahimbaje imyaka mirongo itandatu iheze hasinywa amasezerano y'umuryango w'ubutunzi bwa buraya yahavuye abyara ubumwe bwa buraya eroje wirikaneza niwe yakurikiranye iyo nkuru Wolfgang Vetter mu ijambo ryiwe yavuze ko ubumwe bwa buraya bubandanya bufasha uburundi mu migambi y'iterambere Vetter yasiguye ko n'imigambi yo mu myaka iri imbere iriko irategurwa ariko yamenyesheje ko iyo migambi izoja mu bikorwa bisahiriza abanyagihugu muri kino kiringo uburundi buri mu gihuhusi c'ubukene n'indyane za politike uwo mugabo aturuka mu budaga anasigura ko abafasha uburundi batazigera basubirira leta mu bijanye n'imigambi yo guteza imbere igihugu haba mu bisata vya leta canke abikorera utwabo kugira iterambere rishoboke Vetter abona ko hari ibintu bitegerezwa guhinduka n'ibiganiro biyobowe na mukapa bigashigikirwa soyons clairs la situation au Burundi n'est pas encore ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de, de 2015 la sécurité qui est revenu.
ahagira ati ntitubeshyanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutekano naho wagarutse ntushemeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa n'ababorezwa igufa babandanya kuvugwa ubwisanzure bw'abanyepolitike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane icyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa uwahoze arongoye tanzania william mukapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'ubuganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ntahuza n'ubuserukira ubumwe bwa buraya mu burundi alain menyamitwe Au niveau de la paix et de la sécurité, il est reconnu aujourd'hui par tous nos partenaires que la paix et la sécurité règnent aujourd'hui sur le ku territoire.
bijanye n'amahoro n'umutekano abafashanya n'uburundi bose barazi ko mu gihugu cose vyagarutse mwobishingira intahe kuko mwahora kugendera intara zo hagati mu gihugu numvise ko na bamwe muri mwebwe bazosubira ejo izo ngendo mugira muroye kuraba imigambi ubumwe bwa buraya bufasha n'ikimenyetso ko ibintu vyasubiye mu buryo umuntu wese akora akazi kiwe atangorana Preuve concrète. La vie s'est normalisée, tout le monde doit accéder à, à ses activités quotidiennes.
umushikiranganji nyamitwe yibukije kandi ikindi kintu kikibabaje leta Nous avons eu l'occasion de le dire, permettez-moi de le redire. Nous regrettons les mesures prises par twaronse akaryo ko kubivuga n'ubu munyemerere ndabisubiremwo ingingo ubumwe bwa buraya bwafatiye uburundi mu masezerano ya kotonu zirababaje twokwifuje kubandanya imigenderanire myiza nk'uko vyamye hambere twisunze ko ibintu bibandanya kuba neza leta yari ikwiye gufashwa n'uwo muryango kurusha ibihano vyo kudahabwa uburyo bigafutwa de la coopération directe à l'État burundais.
ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubumwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha burundi ibihugu bigize uwo muryango vyavuze ko utwigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kurwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa sepe bigizwe n'umugabane wa afurika amazinga ya karayibe na pasifike vyasavye ko ibihano vyafatiwe uburundi vyohagarara ibitumvikanwako bikaganirwa ari navyo leta yifuza Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
arakoze mugenzi wacu eloge mu gihe ikibazo c'igitoro kibandanya kuba akayobera abahinga mu ntara z'uburaruko mu burundi agatongwasa icegera c'umukuru w'inama nshingamateka abona ko leta yari ikwiye kunagura imigenderanire yayo n'amakungu kugira arekure imfashanyo uwo mushikia- nshingamateka yatowe mu ntara ya ngozi asaba leta kureka abantu bose babishoboye bakazana ibitoro mu burundi iyi nkuru nayo tuyibaze mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi
mu ntara ya kirundo ku masitasiyo ane ari mu gisagara baheruka igitoro ku munsi wa gatandatu kuri sitasiyo imwe gusa ntabararekuriwe kunywesha ingendeshwa yiwe ngo yuzuze ababinyoye ico gihe bavuga ko vyaheze mu ntara ya ngozi kuri uwo wa gatatu haboneka umurongo muremure kuri sitasiyo bita kwa karufani yamara haboneka imodokari zitagira abashoferi umwe mu bashoferi atashimye kuvugira kuri mikoro yacu yavuze ko bamaze iminsi itatu batondeye igitoro kubera urukurukuru rw'uko gishobora kuza imuyinga igitoro cyabonetse kuri sitasiyo imwe umurongo w'imodokari wari muremure tutondeye igitoro kuva mu gitondo turi ngaha saa kumi n'imwe gushika n'ubu saa saba saa munani ataco turaronga eh? ntituzi ko tuza kukitu- kukironga huko igitoro bakizana rimwe mu ndwi rimwe mu- mu ndwi kandi kugira ukironge ni ngorane nawe wahise ryari muto iyo nahashyitse kuva saa yine bashaka twugarira ko tutarashika kubera aya masaha ageze ngaha nanjye umurongo ukiri kure itangwa ry'ico gitoro ryabonekamwo imyidogo turiko turaraba kuntu bariko baragitanga kandi icinshi bagicisha mu bibuni ikindi bagicisha mu bido aho kwizera ntuwo kugira kubera usanga twebwe kugira dushikirwe cinshi cigira mu bido dutinda tukironka Mm, aha urumva induru nyene nigumiza ariko iyo tubonye documentation yaje ahubwo turashima tuvuga ati imana irakoze ko aje tugira iki turonka igitoro ariko iyo amaze kugenda ba polisi nyene baca bagira iki baca basubira kuraba hirya kugira igitoro bakinyakure bagitwara gushika kuri uwa gatatu ibiciro vyaradugijwe cyane abagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca muyinga baratanga insiguro y'iryo duzwa ry'ibiciro nkanjye ndakiguze ikibuni bitanu bitandatu ntegezwa kuzimba abantu kubera nsanzwe nkorera mu cankuzo sino cyangwa umangira ibya biciro nyene bya bindi kandi nanjye ndakiguze kizinze abakiriya nabo gaca bagenda baridogera abashoferi ngo turi babi turi babi naho ubwo natwe twagize iki twakiguze kizimvye basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke ikintu dusaba ni uko boraba nyine bakizana bakakigwiza ku masitasiyo kugira ngo kugira bakizana baze bagishira ku masitasiyo atandukanye imodoka ziye kwirirwa zi- zitonze umurongo ku mabarabara nk'uko Eh, guverinoma ahubwo iraba ikitagendeka ikiraba ico yo- yofasha abanyagihugu kugira baronke ico gitoro kuko ata gitoro kihari nda buzima byose bica bihagarara Hmm? rero aba ngo ngaha twahejeje umunsi wose utondera igitoro atacu uronga kuri izo ngorane rwasa agato icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yatowe mu ntara ya ngozi aratanga intererano uyu munsi abarundi barabuze igitoro ibiciro byo kwiyunguruza byaduze kandi amikoro y'abarundi nta- ntiyahindutse imishahara ntikiduga ngo ni kubera uko kwiyunguruza ku- ku- kudugijwe none abarundi babaye abandi leta iriko ikora iki ngo ibagarukire icyo gitoro ni kuki batoreka abashobora kukizana bose bakakizana aho kurondera yuko kizanwa n'umuntu umwe wenyine kunagura imigenderanire myiza n'amakungu yoba imwe mu nyishu rwasa agato n'icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bari kwicarira ibibazo gusumba gutera ibibazo mu bindi uyu munsi uburundi imigenderanire n'amakungu yifashe gute icyo nicyo cyari kuba barazishinga timbega dukora iki kugira ngo imigenderanire n'amakungu imere neza dukora iki kugira ngo imfashanyo twahora duhabwa n'amakungu zisubire zigaruke twumvire zin- ziniyongere gusumba aha mwomenya ko kwiyunguruza bisa n'ivyatanguye kugorana cyane mu ntara z'uburaruko kiretse ko ibiciro vyiyongereye cyane n'imiduga yunguruza abantu iboneka bigoranye mu ntara z'uburaruko mu burundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
Radio ya Amerika ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa bizomara amezi abiri byo kuvura abarwayi bafise ingwara zimaze igihe kirekire zidakira mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatatu umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana aravuga ivyo bikorwa ingene vyifashe yavuganye na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi murakoze kuba muduhaye akanya kugira ngo tuganire namwe ndetse n'abumva radiyo y'ijwi rya amerika ku kuri ibi bikorwa bizwi nka ame week eh, bikorwa eh, n'ingabo z'u rwanda zifatanije eh, n'izindi nzego zitandukanye zo- z'igihugu Eh, nk'uko mumaze no kubivuga bamwe mu dufatanya na n'abaganga bo mu bindi bitaro eh, bya gisivire ndetse na minisiteri y'ubuzima muri rusange so ibi bikorwa rero ni ibikorwa dusanzwe dukora eh, buri mwaka ariko by'umwihariko uyu mwaka igikorwa cya mewiki kikaba cyarafashe nabyita intera yo hejuru kuko eh, iyi gahunda turimo izafata amezi abiri nk'uko mwana bikomejeho izazenguruka mu by'ukuri igihugu cyose Eh, si ubuvuzi gusa nubwo ndi bugaruke ku buvuzi kuko aribwo mwakomeje ku- gukomozaho namwe kuko turi no mu bikorwa bindi birimo kubaka eh, kubakira aba- abatishoboye gusana ibikorwa remezo cyangwa se kubaka ibishyashya hirya hino no hino mu gihugu nka- nk'ibiraro eh, gusana amashuri cyangwa se kuyubaka aho byagaragaye ko abanyeshuri batari bafite amashuri hafi y'aho batuye eh, bigiramo so n'ibindi n'ibindi So, ni ibikorwa bizakora mu turere twose uko ari mirongo itatu eh, tugize igihugu cyacu cy'u rwanda So, ngarutse rero ah, ku kubira n'ubuvuzi by'umwihariko dufite ibitaro byinshi bige- nabyo biri mu gihugu hose ibyo bikorwa bizageramo eh, kuko eh, bigenda byimuka biva mu ka- mu- mu gice kimwe bijya mu kindi eh, kugira ngo dushobore gu- kugeza ku baturarwanda bose ibyo ubwo buvuzi Ah, ababukeneye batashoboye kububona kubera impamvu zitandukanye eh, ari ubukene ari ukubera ko aho batuye se nta nta bubasha cyangwa se ubushobozi abaganga baba bafite burimo inzobere nk'izo kubaga amagufa eh, inzobere nk'izo kuvura eh, indwara z'abagore eh, inzobere nk'izo kuvura eh, izi ndwara zo mu mihogo eh, n'ibindi n'ibindi ama ophthalmology amaso eh, mbese indwara mbega zisaba ubu- ubumenyi bwihariye Eh, bikaba rero ibikorwa bizagera ku banyarwanda hirya no hino mu gihugu eh, kandi ku buntu muri iki gihe cy'amezi abantu bose bari bararariranye barabuze kibagwa barabuze eh, ubuvuzi si ukubera rero ko minisiteri y'ubuzima bwayo itashobora kubikora ubwayo ingabo z'igihugu zifite abi- aba aba specialist muri izo mu bice bitandukanye byo- byo ku by'ubuvuzi niho twavuze tureka tugende tubateringa mu bitugu noneho ariko tudufashe no kugira ngo byihute mu gihugu hose aba- abaturage bose bashobore abenshi wenda bishobora kuzagera kuri bose ariko abenshi bashobore kubona eh, ibyo bikorwa bibagezeho Mm. Eh, Liyetona Koroneli eh, Rene iki- iki gitekerezo igitekerezo cyiza cyo gukora ibi bikorwa byose yego uyu munsi turibanda nyine ku bijyana n'ubuvuzi kubera ko ku wa gatatu ari ikiganiro cyibanda cyane ku buzima ariko mutubwiye byinshi ku byo kubaka ibiraro gusana amashuri eh, gu- gukora n'ibindi bikorwa bifasha abaturage mu turere mirongo itatu tugize u rwanda iki gitekerezo ubu cyaje gute
Eh, ni igitekerezo gisanzwe n'ubundi dusanzwe dukora ibikorwa nk'ibyo ngibi ndetse nanakubwira ko biri m- mu nshingano mu by'ukuri eh, z'igisirikare cy'u rwanda Eh, ni inshingano duhabwa n'itegeko kuko eh, yego inshingano za mbere z'ibanze dufite ni ukurinda urusobe rw'igihugu kugira ngo hatagira icyabuhungabanya ariko tukagira n'inshingano eh, zishamikiyeho cyangwa se tugomba dukangurirwa gukora mu gihe cy'amahoro nk'iki ngiki ari cyo cyo kuba ah, kugira uruhare mu bikorwa eh, biteza imbere igihugu ndetse bikanateza imbere umunyarwanda muri rusange aribyo mu magambo ahinnye eh, y'icyongereza umuntu yakwita eh, human security kuko eh, security cyangwa se umutekano si ukuba igihugu nta masasu akiraswaho gusa cyangwa se ntawe ushaka kugifataho igice ngo kigarurire ariko niyo umuturage arwaye atabona kivura iyo umuturage ashonje adashobora kubona ikimutunga ubwo ndavuga nk'aho tujya duha inka muri gahunda ya zagira inka n'ibindi aho umuturage adashobora kujya guhaha hakurya kubera ikiraro kimuhuza n'aho ngaho agomba kujya guhahira cyacitse ibyo byose bisaba ko nk'ingabo z'u rwanda tubigiramo uruhare noneho tugatanga umusanzu wacu kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere umuntu aba atekanye mu rwego eh, muri comprehensive mu rwe- mu rwego rwa rusange Mm. none ubwo muhitamo mute aho mukorera ibyo bikorwa tuvuge nko mu byaro ahanini usanga ariho hakunze kuboneka nk'ibibazo by'ubuvuzi yenda amavuriro ari kure cyangwa se ikibazo cy'imiti ikibazo cy'abaganga ba- ba- bazobereye mu kuvura indwara runaka muhitamo gute ibitaro mujya gukoreraho
Ah, nk'uko ngeze kubikomozaho kare ntabwo dukora mu buryo buri isolated cyangwa se twenyine ku gice cyacu dufatanya n'izindi nzego eh, z'igihugu twavuze minisitiri of health cyangwa se minisiteri y'ubuzima iba ifite ibitaro hirya no hino na za centre de sante hirya no hino iba ifite data ifite i- igaragaza aba bantu bari kuri waiting list benshi bananiwe kuvurwa iba ifite eh, imibare y'abarwayi bakira buri munsi nabo badashobora kwakira kubera ubushobozi buke Eh, hari kandi n'ubuyobozi bw'ibanze minaloc nayo bafatanya ibikorwa dukorana ndetse na za minefra mu byerekeranye n'ibyo nakubwiraga by'ibikorwa remezo abo nabo ni abafatanyabikorwa bacu Eh, hari na- hari n'icyo ntavuze hari n'ibyo tuzajya muha nanone muri- muri iyi gahunda byo gukwirakwiza amashanyarazi eh, avuye ku zuba nabyo dukorana na minefra n'ibindi n'ibindi So, muri make rero izo informations cyangwa se ibibazo bikomeye tubi- tubiganiraho n'izindi nzego noneho tukumvikana aho twaha priority kurusha mbere y'ahandi ariko buhoro buhoro uko ubushobozi buboneka n'igihe kigenda kiza tukagenda dukemura ibibazo nyine buhoro buhoro uko ubushobozi bubonetse
Um, mufite inzobere mu by'ubuvuzi bavura izo ndwara ziba zarananiranye muri ibyo bitaro mujyamo Uh, musanga hari inzitizi ki- hari imbogamizi cyangwa se inzitizi mwaba mubona mu byerekeranye no kuvura bamwe mu barwayi bazabagana
Ah, kugeza ubu ngubu nta nzitizi zi- zihariye tubona gusa ni uko hariho kesizi zimwe na zimwe eh, hari igihe usanga hariho nk'indwara zidashobora gu- kuba za- zavurirwa cyangwa se icyo kibazo cy'umu- runaka cy'umuntu afite kitarangira kuri herifu posite runaka cyangwa se ibitaro biri mu karere runaka bisaba ko bihabwa taransifa bikazajya ku bitaro bikuru noneho letse nka chuk nubwo mwavugaga cyangwa se ibitaro bya gisirikare i kanombe kugira ngo ah, kubera ibikoresho bihari noneho bisumbije ibyo abantu bashobora gukoresha muri iyo mobile operation bagenda bakora bavura hirya no hino bashobora kuba bakwacesinga ibyo bikoresho noneho eh, n'iyo serivisi yo mu rwego rwo hejuru niho bashobora kuba bayitanga naho ubundi eh, nta- nta kibazo numva cyihariye kindi bari batubwiye abahuye nacyo eh, keretse wenda abaganga badufatanyije muri icyo gikorwa eh, bagize icyo baza kunyunganiraho nyuma Ye. reka noneho nakire uwa mbere mu baduhamagaye ba- bifuza kugira icyo babaza fernando Halo, ndabumva ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo yego nagira mwanze musuhurize abatumirwa Mhm. barakumva Eh, nagira mbaze Eh, uwo mugambi watanguye ute abasirikare bawiyumviriye bate ikibazo kabiri nagira mbabaze se none umuturage yamenya gute aho bari gukorera barabishyira mu matangazo canke barabimenyesha ku midugudu no ku mirenge murakoze Eh, urakoze yari amaze gusa nk'aho abivuga ko igitekerezo cyaje n'ibikorwa bitandukanye bagenda bakora ariko reka muhe umwanya abanza agusubize Eh, liyetona koroneri ni mwamusubiza Ya, eh, reka mbanza nshimire eh, uwo ferdinando ku kibazo ku bibazo byiza abajije Eh, nubwo wamugane nari nabikomejeho kare eh, ingabo z'u rwanda ntabwo ari ingabo zo mu bigo Eh, ni ukuvuga ngo iyo hari amahoro zicara mu bigo zigatuza nta gihe kindi zikora ingabo z'u rwanda mu gihe cy'amahoro dufite inshingano duhabwa n'amategeko kandi nako twatojwe kuva kera ko tugomba gufasha abaturage gukemura ibibazo bafite aho batuye ndetse no guteza eh, igihugu gut- gutanga umusanzu mu guteza igihugu imbere eh, muri social development y'igihugu nk'uko nabivuze So, no- ni muri urwo rwego rero ni ibikorwa dukora buri mwaka ariko by'umwihariko uyu mwaka tukaba twaragerageje gushyiramo ingufu zindi kugira ngo noneho tukanabera n'igihe kirekire kugira ngo bishobore kugera ku baturage benshi icyarimwe ku kibazo cya kabiri aho abaza ati abaturage babwirwa n'iki Eh, aho ibikorwa bizabera ubundi aho batuye bagenda bimenyeshwa mu turere batuyemo kuko nk'uko nabivuze dukora n'inzego z'ibanze Eh, ariko eh, wenda kugira ngo eh, n'uwaba ashaka ku- aho bitaragera a- wumva akeneye ku- kumva niba aho atuye cyangwa yegereye biza ibyo bikorwa bizahagera nabarondorera urutonde rw'ibitaro cyangwa se health post tuzacamo centre de sante kuko tuzaca mu bitaro na health post zikurikira eh, ibitaro bya shyira bya gisenyi ruhengeri eh, bya butaro by'inemba bya rutongo bya byumba bya muhororo murunda kibuye kirinda kibogora gihondwe bushinge munini kigeme kaduha kibirizi ibitaro bya butare bya univerisite bya butare chub eh, Kabu- ibitaro bya kabutare ibya nyanza ibya ruhango ibya kabgayi ibya remera rukoma ah, muri kamonyi iby'inyamata ibya rwamagana kibungo kirehe gahini rwinkwavu kiziguro ngarama nyagatare kibagabaga muri rwanda military hospital bwaho masaka ndetse na chuk So, ibyo bitaro byose rero muri iyi gahunda tuzabizengurukamo dufatanyije nyine n'abaganga bagenzi bacu bo mu- bakora hirya no hino muri ibyo bitaro ndetse n'abakora mu bitaro bya hano i kigali So, ni ukuvuga rero ngo umuturage wese wumva aho yegerewe aya matangazo turayatanga no- n'ibitaro byaho aho biri mu turere bakamenyesha information ko nko muri iki cyumweru bizaba bigezweho n'ibitaro ibi n'ibi byo muri aka karere aka n'aka
barakoze aha niho tugarukirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya mwari kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikoro naho Fatuma Alimas Karara niyo yadufashije gutunganya ibi biganiro ibiganiro byacu bica ku ijwi ry'Amerika birabandanya irindi sango n'igihe cy'isaha imwe n'igice y'ijoro